Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashintan DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa ebila 27 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ebila 19 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessu an bafqaaduu muradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti. Hoggantoonni naannoo Itoophiyaa keessa jiranuu Tigiraayin daawwachuu isaanii bulchiinsa naannoo Itoophiyaa keessatti namoonni ajjeefamuu isaanii rakkina wal waraansaa Sudaan keessa jiru kan ilaallates akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanii harkaa qabnaa amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeeraa amma gara oduutti cina oduu har'aa kan nutti himu Mitikkuu Fiqaaduuti.
Akka mul'atan hordoftoota keenyaa oduu har'aatiif aan Mitikkuu Fiqaaduuti. Walwaraansa Sudaan keessatti guyyoota kudhanii oliif tureen namoonni baqatan karaa daangaa Itoophiyaa magaalaa matammaa seenaa jiraachuu jaarmayaan godaantota idil addunyaa himeera. Sababa walwaraansa Sudaan keessaan guyyoota shanan darbaniif baqattoonni karaa matammaa gara Itoophiyaatti seenan dabalaa jiraachuu jaarmiyaan dhimma baqattoota idil addunyaa IOM beeksiseera. Eebila 21 hanga 25tti lammiileen biyyoota 35 ol baay'inni isaanii 3500 ol ta'an Sudaan irraa baqachuun daangaa Itoophiyaa erga seenaniin booda magaalaa matammaa ga'uu isaanii Itoophiyaatti dubbii himtuun jaarmiyaa godaantota idil addunyaa IOM kan ta'an kaa'ee vaariyaa VOA'tti himaniiru. Namoota gara Itoophiyaatti seenan keessaa baay'inaan yommuu ilaalamu sadarkaa tokkoffaan lammiilee Tarkii, sadarkaa lammaffaan lammiilee Yugaandaa, sadarkaa sadaffaan lammiilee Itoophiyaa, sadarkaa arfaffaan lammiilee Soomaaliyaa fi kan itti aanu lammiilee lammummaa Sudaanii fi Chaayinaa qaban ta'us ibsaniiru. Itoophiyaatti dubbii himtu jaarmiyaa godaantota idil addunyaa IOM itti dabaluunis hanga ammaatti imbaasiiwwan biyyoota baay'ee irraa gaaffiin isaaniif akka dhiyaataa jiru himuun namoota karaa daangaa sudaan gara Itoophiyaatti seenan dhibba torba ta'aniif gara biyyoota isaaniitti geejibsiisuuf jirra jalaniiru. Gama biraan immoo akka gabaasa jaarmayaa baqattoota idil addunyaatti lammiileen Sudaan sababa wal waraansaan daangaa biyya ollaa Chaaditti Chaaditti baqatanii jiran kuma digdama dhaqqabuu beeksiseera. Lammiileen Sudaan Chaad ga'an kunis buufata baqattootaa koofruuniitti walitti qabamuu ibsuun warra buufaticha qaqqaban keessaa daa'immanii fi dubartoonni akka baay'atan ejensiin dhimma baqattoota idil addunyaa beeksiseera.
Walwaraansi kaaba Itoophiyaatti taasifamaa ture erga dhaabbatee booda yeroo jalqabaatii fi pirezidaantonni naannolee Itoophiyaa magaalaa Maqalee daawwachuudhaa fi hanga'oota mootummaa yeroo kan naannoo Tigraay wajjiniin dubbachuu isaanii ilaalchise gabaasni Mulgeetaa Asbaa Maqalee irraa qopheessa jira. Gabaasa kanas mitikkuun bal'inaan nu dhiyeessa.
Jilli ittaanaa pirezidaantii paartii badhaadhinaa obbo Adam Faaraan durfamu kan pirezidaantiiwwan naannolee hundaa of keessatti qabate bulchiinsa naannoo Tigraay Maqaleetti daawwannaa taasisaniiru. Erga wal waraansa waggoottan lama lakkoofsisee kaaba Itoophiyaatti taasifameen booda pirezidaantiiwwan naannolee hundaa fi kantiibaawwan magaalaa Finfinnee akkasumas kan Direedawaa yeroo jalqabaaf haala kanaan kan Tigraay daawwatan. Yeroo jilli kun buufata xiyyaaraa alulaa abbaa naggaa maqalee ga'uttis pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo tigraay obbo geetaachoo raddaa simannaa taasisaniiruu fi hooggantoota har'a maqalee daawwatan keessatti pirezidaantiiwwan naannoo amaaraa fi affaaris keessatti argamu naannoo tigraayitti bu'uuraalee misoomaa sababa waraanaan manca'an deebisanii ijaaruuf kan oolu birrii biiliyoona tokko mootummaa naannoo oromiyaa akka deeggaru obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantiin naannoo oromiyaa waadaa galaniiru. Pirezidaantiin naannoo amaaraa Dr. Yiliqaal Kaffaalee gama isaaniin naannoo amaaraa fi Tigraay gidduutti walitti bu'iinsa jiru karaa nagaa hiikuuf qophii ta'uu himuun karaa Tigraayiin hooggantootaa fi bakka bu'oonni uummata baardaar akka daawwataniif waamicha dhiyeessaniiru. Dilbata dabarsine araara mootummaa federaalaa fi humnoota adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti ta'e sababeeffachuun sagantaa qophaa'e irratti muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahimad haasaa taasisaniin pirezidaantiiwwan naannolee hunda naannoo Tigraay daawwachuuf akka jiran dubbatanii turan jechuun maqaleerraa kan gabaase Mulgeetaa Asbahaati.
Bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa godina Oomoo kaabaa aanaa Salamaagoo keessatti walitti bu'iinsa gosaalee Boodiitii fi Diimaa gidduutti raawwatameen namoonni kudha afuri du'uu isaanii jiraattonni magaalaa Haannaa sagalee Ameerikaatiif bilbilaan himanii jiru. Jiraattonni kun akka jedhanitti walitti bu'iinsi kun kan uumame namoonni hidhatanii socho'aa turan namootaan biskileeta mootoraatiin magaalaa Haanaa irraa gara ganda Geersaatti imalaa turan irratti erga ajjechaa raawwatanii booda gareeleen yookaan miseensonni garee warra du'anii haaloo ba'uudhaaf tarkaanfii fudhatan hordofuudhaan yookaan isa booddeedhaa jiraniiru. Balaa kanaan dubartii ulfaa tokko dabalatee abbaa manaa isheetii wajjin dubartii ulfaa duute tokko dabalatee namoonni hedduun du'aniiru. Itti gaafatamaan nageenyaa tasgabbii godinichaa kan ta'an obbo Taaddasaa Raayye walitti bu'iinsa gosaalee lamman gidduutti raawwatame kanaan namoonni kudha tokko du'uu isaanii mirkaneessanii sochii warreen yakka kana raawwatan qabanii seeratti dhiyeessuutii fi araara buusuu hojjetamaa akka jiru dubbachuu isaanii yoonataan zabdiyoosi hawaasa irraa gabaasee jira yommuu gara oduu biraatti ceenu immoo sababa waraansaatiin kan ka'e lammiileen sudaanii ammayyuu nyaataa fi boba'aa argachuudhaaf rakkachaa akka jiran dubbatanii jiru gareewwan wal waraanaa jiran kana lammanii gara marii araaraatti deebisuudhaaf gaaffiin dhiyaatee ammi tokko hanga tokko deebii argachuu jalqabuun isaas dubbatameera gabaasa kanas itti aanee isinii dhiyeessina
Humnoonni waraanaa Sudaan keessatti wal waraanaa jiran sa'aatiiwwan torbaatamii lamaaf wal waraansa dhaabuuf walii galaniyyuu kamisa har'aa humni waraanaa Sudaan jeneraal Alburhaaniin durfamu tarkaanfii haleellaa xiyyaaraa waraana humna addaa Mohaammed Hamdaan Dagaloo irratti fudhateera. Roobii dabarsine kana humni waraanaa Sudaan jeneraal Alburhaaniin durfamu sochii karaa Igaad taasifamaa jiruun biyya ollaa Sudaan kibbaa magaalaa Juubaa keessatti humnoonni waraanaa lamaan wal waraanaa jiran waliin dubbiif akka taa'uuf jiran himaniiru. Burhaan itti dabaluunis waraana dhaabuu sa'aatiiwwan torbaatamii lamaaf amma taasisanii jiran itti fufsiisuuf wixinee karaa Igaad dhiyaate irratti gama keenyaan fudhanneerra jalaniiru wixinee waliin dubbii karaa Igaad dhiyaate kana irratti gama humna waraanaa mohaammed hamdaan dagaloon durfamuun deebiin kenname hin jiru. sudaanitti waliigaltee waraanaa dhaabuu sa'aatiiwwan torbaatamii lamaaf taasifame itti fayyadamuun lammiileen sudaan magaalaa kaartuum keessaa wantoota nyaatanii fi dhugan bitachaa jiru magaalota obdurramaan keessattis. Namoonni suuqiidhaa wantoota barbaachisoo ta'an bitachuuf hiriira guddaa hiriiranii mul'atu. Garuu suuqiiwwan baay'een waan barbadaa'aniif namoonni baay'een daabboo, bishaanii fi gaaza akka dhaban himu. Giddu seentummaa Ameerikaan wal waraansicha sa'aatiiwwan 72f dhaabuuf waliigalteerra ga'amuyyuu. magaalaa kaartumiin alatti gama lixa biyyattiin daarfuur magaalaa geenenaa keessatti wal waraansi itti fufuu namoonni ijaan argine jedhan dubbataniiru jiraattonni naannoo sanaas gara biyya ollaa chaaditti baqachaa jiraachuu dhagahame. roobii dabarsine kana eejensiin gargaarsa namoomaa jaarmiyaa mootummoota gamtoomanii gabaasa baaseen daa'imman kuma shantama ta'an hir'ina midhaan nyaataaf saaxilamuu akka malan ibseera kana malees. namoonni kuma dhibba lamaaf torbaatama biyya ollaa hiyyeettii taate sudaan kibbaa fi chaaditti godaanuu akka malan akeekkachiiseera hanga ammaattis namoonni sababa wal waraansaa kanaan sudaan irraa baqataa jiran biyyoota ollaa rippaabilika afrikaa waaltaa chaad ijipt itoophiyaa fi sudaan kibbaa seenaa akka jiran gabaasaan argadhe ni ibsa jedhe dhaabbanni mootummoota gamtoomanii.
ammas achuma keessa sudaan keessa jirra jaarmiyaan fayyaa addunyaa meeshaalee wal'aansaatii fi qoricha gara sudaanitti erguudhaaf hin jira jedhee jira oduun kunis itti dabalataan siif dhiyaata dikku.
hoogganaan jaarmaa fayyaa addunyaa dooktar teediroos adhaanoom ibsa sabaa himaaleef kennaniin lakkoofsi namoota sudaan keessatti du'anii dabaluu mala jedhan kunis sababa wal waraansa kanaan lammiileen sudaan baay'een bishaan dhugaatii fi nyaata argachuuf rakkoo hamaa keessa jiraachuu ni jalan wal waraansa guyyoota kudhan darban keessatti taasifameen haala laphee nama cabsuun dhiigni lammiilee sudaan hedduu dhangala'eera kan jedhan dooktar teedros haala kanaan dura sudaan keessa tureen iyyuu lammiileen sudaan miiliyoona kudha jaha ta'an deeggarsa barbaadu ture jaarmiyaan fayyaa addunyaa qorichoota barbaachisoo ta'an huuboowwan dhiigaa meeshaalee baqaqsanii yaaluu fi meeshaalee wal'aansaa ariifachiisoo ta'an gara sudaanitti erguuf qopheessuu kan himan dr tedros garuu haalli nageenyaa achi jiru meeshaalee kanneen achiin ga'uuf murteessaadha jedhan.
yoo haalli qilleensaa hin jijjiiramne hongeen gaanfa afrikaatti deddeebi'aa jiru furmaata argachuu akka hin dandeenye qorannoon tibbana kana bahee ibsee jira oduu kanas bal'inaan isinitti dhiyeessa.
Gaanfa Afrikaatti sababa gogiinsaan namoonni miiliyoona afur tuqaa sadii ol ta'an deeggarsa namoomaa barbaadu. Akka qorannoon qorattoota haala jijjiirama qilleensa addunyaa ifoomsetti namoota deeggarsa namoomaa barbaadan kanneen keessaa namoonni kuma afurtamii sadii Somaaliyaa keessaa akka ta'edha. Bara kuma lamaaf digdama irraa kaasee biyyoota gaanfa Afrikaa Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa keessatti yeroo shaniif roobni waqtii isaatiin osoo hin roobiin hafuun gogiinsi hamaan waggoottan afurtamaa booda deebi'uu danda'eera. Akka qorannoo kanaattis gogiinsi naannoo kanatti irra deddeebiin mul'atu sababa ho'iinsa naannoowwan kanaatiin hurkii humnaa olii hurkuun akka ta'edha. Gaanfa Afrikaatti naannoowwan gogiinsi mudate kanatti yeroo ja'aaf rooba ga'aa akka argatan raagaawwan akeekanis milkaa'uu hin dandeenye garuu yeroo ammaa kana rooba argachaa jiru jedheera.
Hordoftoota keenya oduuwwan kanaaf mitikkuu galateeffachaa amma immoo gara oduu amma dhiyoo kana nu ga'etti deebina. Itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa kan bulchiinsa naannoo Amaaraa obbo Girmaa Yeeshxilaa namootaan hidhatanii yookaan immoo eenyummaan isaanii hin beekamneen ajjeefamuun isaanii ibsameera. Muummichi ministeeraa mootummaa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed fuula miidiyaa hawaasaa irratti yaada kennaniin ajjeechaa kana kan raawwatan finxalayyootoota akka ta'an ibsanii gochi. gochichi leeyyaasisaadhaa fi suukanneessaadhaa jedhaniiru. Yommuu gara gabaasaalee keenya afanuutti darbinu immoo ministeerri daldalaa fi hidhamiinsa gatii kootaa daldala jimaa irratti kaa'een qonnaan bultoonnii fi daldaltoonni akka miidhamaa jiranu dubbatanii jiru. Obbo Daani'eel Cheernati hoogganaan biiroo daldalaa dhimmicha akka quba qabanu dubbatanii murteen ministeera kanaan darbe immoo amma tokko fooyya'aa jiraachuu isaa dubbataniiru. Galmoo Daawwituu dabalata itti aanu qaba waliin caqasu.
Akka qonnaan bultoonni daldaltoonni akkasumas immoo hojjettoonni naannoo Hararii fi godinaalee Harargee lameen jedhanitti tarkaanfiin mootummaan feeraalaa to'annoo jimaa irratti taasisuuf dhiyeenya kana fudhate jiraattota miidhaa jira. Jiraataan naannoo Hararii maqaan isaanii akka heeramuun hin feene takka haala daldala jimaa amma isa mudatee jiru yoo ibsan akkas jedhu.
Daldala jimaa kanaa hojii wal qabatee jimaan naannoo Somaalee Itoophiyaa seenu maqaa daldala biyya keessaatiin karaa gaaraatiin daldala biyya alaatti karaa Somaaliilaandii darba jecha jiruurraa dhaabbatee fi to'annaa jimaalee san to'achuudhaaf uggura jimaa kaa'uu filatee uggura kaa'ee uggurri inni kaa'e kun egaa kiiloo kuma kudha torba sa'a digdamii afur keessa waan jiru. Kana jechuun sa'a digdamii afur keessatti jimummaan walumaa galatti harargee irraa haa ta'u naannoo Harargee irraa ba'ee naannoo Somaalee seenu sa'a digdamii afur keessatti kiiloo kuma kudha torba qofa waan jiru murtee murteessee jechuudha. Ministeera daldalaa fi walitti hidhaminsa naannolee ministeera Joortiin waraqaan san barroofte. ergasii gana qaama hojii raawwachiiftuu waan sanii bira geessee qaamonni hojii raawwachiiftuu waan sanii gumruk koomishinii fi qaamonni nageenyaa biraattis dabalate jimaan akka naannoo Somaaleen seenu dhoorkame jechuudha kiiloo ayyamame ibsaniin ala.
Murteen kun duraanis kootaan jiraatus ji'a gurraandhala darbe jalqabarraa ka'uudhaan kan hojiirra oole akka ta'e himamee jira. Jiraataan naannoo Hararii kun mootummaa murtee kanarra ga'uu fi qorannoo gahaa waan taasise miti jedhu.
Mootummaan jimaa daldalaa kana yeroo duraarraa ture kiiloo giraama tokko irratti doolaara shan murachuu ture. Inni sanii doolaara shan muratu san mootummaan intarnaashinaal piraayisiin wantoota adda addaa waan dabalee jiruu fi shanirra taa'uu qabu jedhee yeroo takkatti dabaltii doolaara kudhan geesse. Yeroo kana Itoophiyaa qofaa miti biyyi jimaa oomishtuu Ugaandaan jima qabdi, Keeniyaan jima qabdi. Sababaa kanaatii fi uummanni Somaaliilaandii fi Puutlaandis ta'ee jimaa Itoophiyaa fayyadaman piraayisiin isaa waan itti ol kaasuuf mootummaan waan qarata wanta guddaa irratti doolaara kudhan waan ol kaase fedhii liqii jimaa Itoophiyaa fudhachuudhaaf qaban kannasee guyyaatti sa'aatii digdamii afur keessatti kuma dhibba takka ol ture naannoo Wacaalee Bichaan Toogoo Wacaalee Bichaan qabu. Yeroo mootummaan tarkaanfii san fudhatu kara kiloogiraama digdam soddomi gadi. Kanaaf mootummaan doolaara argachuu qabuun dhabee jee ayi jimaan kun wanni wanni hir'isee fi murteen ani doolaara shanirraa fuudhee gara doolaara kudhaniitti ol guddise osoo hin ta'in osooniif gara gumrukaa seenee kafaleen deemne garaa gaaraatiin biyya qaxxaamuraa jira. Tilmaama juuruu dhaabbateeti jimaan biyya keessaa akka ugguramu godhe.
Kana qofaas miti jedhe jiraataan kun kellaawwan daandii irraa baay'achuunis kanattis dabalata rakkoo biraa ta'uu eere haalli kun keessumaa immoo qonnaan bultoota jimaa oomishan miidhaa jira jedhe qonnaan bulaan Awwadaa'e kan maqaan isaanii akka yeroo hin feene takka yoo haala jiru ibsan.
Yeroo duraatiif jimaan kun qarshii kuma kuma dhibba shan kuma lama akkana gurgurama adda kiiloon takka. Kan horataa immoo qarshii kuma shan. Ilaan kuma kudhan kuma kudha shan ni jira. Amma immoo haddaari kiiloon takka qarshii shantam qarshii dhibba dhibbaa shantam akkana gurgurama. Waan tiraanspoortii sanuu hin ta'uu jechuudha. Haala san ta'eef amma namni jiraachuun baay'ee rakkisaa ta'ee jira.
Ijoollee sadii akka qaban kan dubbatan jiraatan Awwadaa'e kun rakkoo maallaqaa irraa kan ka'e ijoollee barsiifachuu dadhabuullee dubbatanii jiran. Obbo Geeta'oon Nigaatuu itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Harargee Bahaati.
Duratti gammanni harargee keessatti mana citaa damma guutuutti qorqoorrootti jijjiiramee jira kana ka godhe jimaadha. Jimaa kanarraa bu'aa guddaa kan argatanii jimaa kun irratti rakashinaan immoo chaalenjii guddaa ta'a. Namoonni kallattiitiin immoo jimaa kana carraan hojii uumamee fi jimaa kanarratti bobba'anii jiraatan immoo ni jiru. Dargaggeessi kun immoo guyyaa guyyaatiin hojjeteeti daabboo bitatee gala. Jimaan kun hin jiraatu taanaan immoo waan itti bitatee galullee hin jiru. dhiibbaa guddaa irratti fidaa jira falallee barbaada.
Harargee ba'aatti lafti hektaara kuma dhibba lamaa fi kuma torbaatamaa ol jimaan uwwifamee jiraachuu kan himan obbo Geetaa'uun murteen kun karaa waajjira ministeera mootummaa yoo gad darbu gaggeessa godinaatii fi uummata waliin illee mareen akka hin gaggeeffamne himanii jiran. Dhimma kanarratti ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa gabaarraa yaada fudhachuuf yaalluus hin milkoofne garuu biiroon daldalaa mootummaa naannoo Oromiyaa VOF murteen daldala kootaa guyyaa jimaa gara naannoo Somaalitti argamu irra taa'ee ture. Kamisa darbe kanaa kaasee kaafamuu obbo Daani'el Cheerinet hoogganaan biirochaa dubbatanii jiran.
Mariin akka naannootti biiroo daldalaa waliinis akkuma amma jedhame caasaa sadarkaa gadii hojiin jirus taasifame hin jiru. Isaan sadarkaa olitti gumurukaa fi ministeera daldalaa fi akkasumas qaama ilaallatu walii hojiin koree qindoominaatiin kan isaan qoratanii qorannoo kana dhiyeessanii. nus yeroo kootaan kun gadi bu'u kanaafidha kootaan kun hin xiqqaataa hawaasa naannoo sana jiru keessatti immoo fooyya'uu qabaa kan jedhu komii hawaasaa keenya dhaggeeffachuudhaan dhimmi kun immoo keessumatti sirrachuu akka qabuu fi kootaan dabalamuu akka qabu gaaffiin dhiyaatee kan ture sanarra dhaabbachuudhaan mariin mari'atamee gara furmaataatti dhufuun kan danda'ame. Rakkoo hawaasni kaasee fi akkasumas komii kee irratti mootummaan yeroo hundumaa hawaasa isaan dhaggeeffata. Akkasumas immoo deebiidhaaf furmaata kennuun dirqama sababii ta'eef kanarratti kootaan gurgurtaa kanaan dura yookiin immoo bittaaf gurgurtaa ture bakka kanaan dura turettii fi hojimaata isaa kanaan dura ture irratti deebii akka geggeeffamu irratti waliigallee qaama dhimmi ilaallatu irraati xalaan gara keenyatti barreeffamee hojiirra oolmaa isaatii fi caasaa sadarkaa sadarkaan jiru beeksifnee jiranus. Kan kanaan dura ture naannoo kuma dhibba tokkoof digdamii tokkoo digdamii torbaati. amma isa sanarraati gara kuma kudha torbaatti gadi bu'e sababii ta'eefi agii kanaan dura tilmaamame garaagarummaa naannoo kuma dhibba tokko olii sababii qabuuf bakka dura turetti deebi'ee hojii maata dura tureen akka adeemsifamudha kan murtaa'e.
Komii kellaan baay'achuu kan himatu warra daldala seeraan alaa irratti hirmaatu kan jedhan obbo Daani'el kaffaltii kellaa kan ramarraa humnaa ol kaa'ame jedhamu irratti immoo mootummaan federaalaa maraafuu ajaja wal fakkaatu kenna jennee waa yaannuu fi sunis ni furama abdii jedhu qabnaa jiranii jiran. Akka obbo Daani'el jedhanittis kamisa darberraa kaasee ajajji kootaa jimaa guyyaatti kiiloo kuma kudha torbaa kan godinaalee Oromiyaa ba'aarra taa'ee ture ka'eetu jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf galma daawwiti Finfinneerraa.
Ayyee amma immoo gara Afrikaa Kibbaatti ceenaa pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siriil Ramaphosa biyyi isaanii mana maree murtii yakka addunyaa keessaa ba'uu ilaalchisee yaada tibbana kennan jiru tibbana kana dhimma kanarratti gabaasa Keet Baartileetiin qophaa'e tujubeen akka taanuttis ni dhiyeessiti waliin caqasu.
Waajjirri pirezidaantichaa kibxata galgala ibsa kenneen yaada Siriil Ramaphosaan kanaan dura dubbatan dogoggora jedhee jira. Ramaphosaan paartiin koongireesii biyyoolessaa afrikaa kibbaa ANC mana murtii yakka qoratu kan sadarkaa addunyaa keessaa ba'a jedhanii turan dubbiin isaanii kun yakka waraanaa yuukireen keessatti raawwatameen ICC'n barbaadamaa ka jiran pirezidaantii raashaa vilaadimir puutiin walgahii hagayyaa afrikaa kibbaatti geggeeffamuuf affeeramuu isaaniitiin falmii kaasise waliigaltee ICC hundeesse kan room keessatti mallatteessitetti piriitooriyaan puutiin biyyattii yoo seenan to'annoo jala oolchuun dirqama garuu raamaafoosaan paartiin ANC mana murtii daheeg jiru keessaa baha jedhanii sa'aatii muraasa booda dubbi himaan isaanii viinsant maagweenyaan dubbiin kun dogoggora ta'uu dubbatan.
afrikaa kibbaa kora biyyaalessaa shantamii shanaffaa irratti ejjennoo fudhatame waliin haala wal simateen akka biyya seera mana murtii yakkaa ka sadarkaa addunyaa yookaan icc kabajuun mallatteessiteetti itti fufti icc keessaa ba'uudhaaf murtii duraan murteessite kaastee jirti.
maagweenyaan sirreeffamni kun dogoggora afrikaa kibbaaf icc irratti ibsa miidiyaaleen kenname hordofee akka ta'e ka dubbatan yoo ta'u pirezidaantichi gaabbanii dogoggora ta'uusaa mirkaneessanii jiru jedhan ramaafosaan yeroo dheeraaf manni murtichaa biyyoota tokko tokko haqa malee ilaaluu inni jedhu miira paartii biyya bulchu keessa akka ture dubbatanii turan. ANC'n waggoota muraasa dura ICC keessaa bahuu barbaade garuu murtii mana murtii Afrikaa kibbaa heera mootummaa kafaallesse ta'uu isaatiin dhorkame. Puutiin walgahii garee BRICS jechuun beekamu kan walta'iinsa biyyoota guddachaa jiranii Biraaziil, Raashaa, Hindii, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaa irratti hirmaachuuf dhiisuu isaanii ammallee ifa miti. Yoo hin argamu ta'eyyuu Afrikaan kibbaa pireezidantii Raashaa hidhuun amansiisaa ta'uurraa fagoodha. Piriitooriyaan ajaja hidhaa ICC'n bara 2015 yeroo pirezidantiin Sudaan duraanii Omar Albashir gamas daawwatan dabarsee kennuu dhiisuu ilaalchisee tarkaanfii fudhachuu dide. Paartiin Koongireesii biyyoolessaa Afrikaa Kibbaa tokkummaan Sooviyeet duraanii innaa biyyattiin Abbaartaayidii bittaa sabxiqqaalee warreen adiitti duultu biyyattii adda durummaan deggerteetti kanaaf Mooskoo waliin michummaa cimaa qabdi. kiiv illee qabsoo ANC'n demookiraasiif taasise deggertee turte garuu piriitooriyaan hanga ammaatti weerara kireemliin yuukireen irratti raawwatte balaaleffachuu dide.
Hayyee amma immoo gara qophii torbaniitti ceenaa waa'ee fayyaati. Bulchiinsa naannoo uummata kibba Itoophiyaa keessatti dhukkubni koleeraa lubbuu namootaa galaafachaa jiraachuu isaa fi namooti hedduun immoo dhukkuba kanaan qabamanii jiraachuun isaa dubbatamaa jira. Gama kaaniin immoo Sudaan keessatti wal waraansaanii kan ka'e laaboraatooriin qorannoo tokko to'annoo warreen gara warreen hidhatanii jala galuun isaa akka isa yaaddesse dhaabbanni fayyaa addunyaa beeksisee jira. Gabaasaa kana lammanii kan irratti nuufi himuudhaaf deemtu jaalladheedha waliin caqasaa.
Bulchiinsa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa godina Gaamoo keessatti weerarri dhukkuba koleeraan namoonni saddeet du'uu waajjirri fayyaa godinichaa gabaasee jira. Aangawoonnii fi jiraattonni godinichaa immoo namni dhibba afuriif soddomaa ol dhukkuba kanaan qabamuu dubbatu. Lafa weerarri dhukkuba koleeraa itti mul'ate keessaa tokko ka ta'e godina koofaa keessa ka jiraatan obbo Asnaaqe Bahaayiluu akka jedhanitti gandeen sadii dhukkubichi mudachuusaa fi namoonni dhukkubsataa akka jiran ollaa kan ta'e godina Gaamoo aanaa malaa gardaarraa gara godina goofaa aanaa zaalaatti ce'uusaa ibsaniiru. jaarmiyaan gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan ochaan torban kana akka gabaasetti lafa weerarri koleeraa dhiyeenya kana mudate bulchiisa naannoo uummattoota gama kibbaa kana dabalatee baatee hagayya darbee kaasee bulchiisa naannolee kanneen biroo keessatti namoonni kuma afuriif dhibba tokkoof sagaltamii afur koleeraan qabamuu ibsee jira. zaalaa waardaatti itti gaafatamaa buufata fayyaa aanaa baayozmaa akka ta'an obbo maatiyus mangistuu akka ibsanitti. bitooteessa kudha shan bara kuma lamaaf kudha shanii jalqabee babal'ataa kan dhufe weerarri dhukkubi koleeraa namoota shantamii sagalii ol qabuusaa ibsaniiru. Weerarri kun miidhaa hamaa kan geessise hanqinni meeshaa tajaajila fayyaa fi dawaalee jiraachuusaan akkasumas caama waliin wal qabatee beela seeneen miidhamaa waan ta'eefi jedhu obbo Maatiyus. Waajjira fayyaa godina Gaamootti rakkoo fayyaa fi balaa tasaa qaama hordofuuf daayirektera akka ta'an obbo Taarraqany Marid godina sana keessatti hanga dheengaddaatti namoonni dhibba sadiif shantama caalaa koleeraan qabamanii saddeet du'uu ibsan bulchiinsa naannoo kibbaa dabalatee bulchiinsa naannoo biyyattii adda addaa keessatti weerara dhukkuba koleeraa mudateen namoonni kuma afur caalan qabamuu fi torbaatamii tokko du'uu oochaan gabaasee jira. waajjira fayyaa godina goofaatti itti gaafatamaa akka ta'an obbo maarqos maanota koleeraan aanaalee lama kan godinichaa fi gandeen afur keessatti argamu ibsaniiru to'annaa jala oolchuuf mootummaan federaalaas ta'e kan bulchiinsa naannoo yaalaa akka jiran ta'us deeggarsi isaan kennan gahaa akka hin taane itti gaafatamtoonni godinaalee lameenii ibsanii jiru dhukkuba koleeraa ofirraa ittisuuf hawaasni qulqullina naannoo isaa eeguu mana fincaanitti fayyadamu. nyaata bilcheessanii nyaachuu keessumaa kuduraa fi muduraa akka gaariitti miicanii akka itti fayyadaman bishaan dhuganis akka danfisanii dhugan itti gaafatamtoonni godinaalee lameenii hubachiisanii jiru jechuudhaan yoonaataan zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira. mata duree lammataa har'aaf jennetti ennaa deebinu gareeleen sudaan keessatti wal waraanan laaboraatoorii yookaan lafa qorannaan itti gaggeeffamu akkasumas saamudni keessa jiru kan kaartuum keessaa ega to'atanii booda kun ta'uun balaa akka hordofsiisuu malu jaarmiyaan fayyaa addunyaa kibxata darbe akeekkachiisee ture. hoogganaan jaarmiyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO Dr. Tedros Adhanom Kalees ibsa gaazexeessotaaf Jenevaa keessatti kennaniin warri giddugala qorannaa kana qabatanii jiran. akka tasaa saamuda achitti kuufamanii jiraniif saaxilamuu akka danda'anis yaaddoo qabna jedhan who'n odeeffannoo dabalataa barbaadaa jira balaa mudachuu malus xiinxalaa jiraa jedhaniiru dr tedros yaadni isaanii kun kan dhaga'ame dhukaasa dhaabuu sa'aatii torbaatamii lamaaf ture kan waraanni dilee magaalaa kaartuun keessatti humnootii waraanaa wal morkatan irratti haleellaa qilleensarraa gaggeeffamu akka haaraatti eegabanee guyyaa tokko booda ture lolli magaalaa keessatti yeroo torban lama guutuuf deemuuf gaggeeffame kun kanneen dhibbaan lakkaa'aman kan galaafate kumaantamaan kanneen lakkaa'aman madeessee fi lammiilee biyya alaa jumlaan akka baqatan kan taasise yoo ta'u tokkummaan mootummootaa gamasaan rakkoo baqattoota haaraa lakkoofsaan guddaa ta'e uumamuu akka danda'u akeekkachiiseera. kibxata darbe sudaan keessatti bakka bu'aan jaarmayaa fayyaa addunyaa niimaa saa'id abid gaazexeessotaaf ibsa kennaniin laaboraatooriin kun qabamuun haala akka malee balaa geessisuu malu uumee jedhan laaboraatoorii giddugaleessa fayyaa hawaasaa ta'e too'achuu walqabatee carraan balaa dhukkubaa guddaan jira jedhan sudaanitti jaarmayaa fayyaa addunyaaf hoogganaa haala mudate hordofuu kata'an. oliiver lee poolen kibxata darbe ibsa gaazexeessotaaf kennaniin laaboraatooriin saamuda dhukkuboota busaa tiruu koleeraa pooliyoo saarsii kan dhukkuba koovid fidu dabalatee qabatee jira balaan fayyaa hawaasaa kanneen waliin walqabate mudatu maal ta'uu akka danda'u caalaatti hubachuuf hordoffiin itti fufee jira hojjatoota hin leenjifamne yookaan namoota dhuunfaan hin leenjifamne. lafa qorannaa akkasii keessa jiraachuun matuma isaattuu rakkoodhaa jedhaniiru akkuma yeroo hundaa jedhamu haala kana keessatti qorichi hundarraa gaariin nagaan argamuudha jedhaniiru dhaggeeffatoota keenyaa qophiin fayyaa kanarraaf jenne kanuma torbee mata duree biraa walitti deebina haga sittuu nagaatti an jaallanne gammadaati.
Ayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu VOA afaan Oromoo daatkoom jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukii tiwutariidhaaf inistoogiraamii keenyaanis nu arguu dandeessu gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kan ammoo karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigiristi Gammee piroodiwusariin keenya Biraan Haayiluu gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessitoonni teeknikaa istuudiyoo shan shantamii sadaffaa kan isin keessummeessaa ture anbafqaaduu morodaa waan wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a nagaatti bulaa isiniin jenna nagaatti.